Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda ho turi kuri fm mirongo inani n'umunani ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora naho kuri interineti hirya no hino ku isi mudukurikira kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro murisanga uyu munsi rero nk'uko bisanzwe kirabageraho kivuye hano i washington dc muri sitidiyo ya karindwi ku buhanga bw'ibyuma hari r naho nadia atahagiye kumfasha kuza kubagezaho amajwi nidufungura imirongo ya telefone kuri mikoro uwo mwumva ni Jeffrey mutagoma twese turongera tuti murisanga ukuri guteye inkeke ku kuri ni igitabo madame emerance kayijuka aheruka kwandika gikubiyemo urusobe rw'inkuru zitandukanye ku buzima bwe nk'umunyarwandakazi n'amateka y'ibyo yabayemo mu rwanda kuva avutse ariko ibyo byose byubakiye ku ngingo imwe rukumbi y'ingenzi irebana n'imibanire y'amoko y'abahutu n'abatutsi mu rwanda muri sanga yamubatumiriye uyu munsi kugira ngo atuganirire kuri icyo gitabo namwe nimushaka kugira icyo mumubaza cyangwa se igitekerezo mutanga mu bikore madame emerance kayijuka ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze jeffrey murakoze cyane kunyakira turavugana rero uri muri canada nanone ikaze duhere ku nyito y'igitabo cyawe ukuri guteye inkeke ku kuri ukuri ko ari ijambo rigari ukuri ushaka kuvuga mu by'ukuri ni ukuwe
ya ukuri ukuri ni ijambo rigari koko ukuri ubundi ni ijambo ryiza iyo umuntu avuze ukuri uhita wumva ko agiye kuvuga ibintu byiza sibyo ni ukuri ukuri ubundi ni ijambo riri mu gifaransa navuga ntiriri pozitifu ariko iyo umuntu yongeyeho ati ukuri ku kuri aho ngaho urikanze usa n'uwikanze gato ukavuga uti ariko ukuri ku kuri ubu se byaba ari byiza
nubwo hari ukuri kutari kwiza bwose hari ukuri kuba atari kwiza ariko
utangira kwibaza niba ko ari ukuri kwiza kwa kuri kwiza wavugaga ni naho ukuri koko kubera ijambo rigari noneho iyo yongeyeho ati ukuri guteye inkeke ku kuri ubwo noneho uba ubonye konfirimasiyo ko kwa kuri ko kwa kuri kwiza wari watekereje ibyo uri ugiye kukumvamo atari byiza nk'uko wabitekerezaga kuko hajemo gutera inkeke
kubera ko hajemo gutera inkeke uti ukuri washakaga kuvuga rero ni ukuri reka ntangire nkubwira impamvu aho iki gitekerezo cyo guha iki gitabo cyanjye uyu mutwe uvuga ngo ukuri guteye inkeke k'ukuri aho iki gitekerezo cyavuye ubundi mba mu- muri mu- mu- mu muryango wacu tu- tugira abahanzi Mm.
ah, cyane cyane mu bintu by'umuziki Ah, usibye ko jewe iyo mpano yo kuririmba imana ntabwo yayimpaye ariko yampaye i- ugutwi kumva ah, ibihangano no kwa no no, no kwa presya abahanzi
Mm.
um, hari indirimbo rero jewe iyo numva indirimbo burya nte nshakisha kumva ubutumwa burimo
Mm.
hari indirimbo yankoze ku mutima indirimbo y'umugabo Lucky Dube ndumva naranabivuze no mu bindi biganiro no mu Ah, gitabo Lucky warabyanditse Dube, eh, no mu gitabo narabyanditse Mm.
ni umu- kuko nta- nkunda gutanga amakerediti sinkunda kwiyitirira ikintu Ah, ariko ko abantu bamenya aho nakuye inspiration cyangwa se ah, niba navuga ngo nahumekewemo Mm.
Ah, iyo ndirimbo y'umugabo witwa rakidube wo muri south africa wapfuye nawe azira azira ku i- i- uko kuri Um, yararirimba ni indirimbo yise you stand alone navuga mu kinyarwanda yenda nti uzibona uri wenyine Mm.
umugabo atangira avuga ati atangazwa n'uko abantu bakunze kubeshya akavuga ati ujya kubona ukabona umuntu arahagurutse ahagaze imbere y'umucamanza na bibiliya mu ntoki ayishyize hejuru aravuze ati ngiye kuvugisha ukuri ukuri kwambaye ubusa kandi nintavuga nintakuvugisha i- imivumo iri muri iki gitabo iza izanzeho niko tura- turahira iyo tugiye imbere y'abacamanza Mm.
ati noneho ati buri gihe nkabona wa muntu warahiye wavuze aya magambo akomeye a- a- asezerana ko agiye kuvugisha ukuri ugasanga aravuga avuze ibinyoma gusa
Mm.
ati noneho ubu nkomeza kwibaza kubera iki abantu bahaguruka bavuga ko bagiye kuvugisha ukuri kandi bakanga bakavuga ibinyoma ati ariko nza kwibuka ko ati nza kwibuka ukuri guteye inkeke ku kuri ati iyo uhagarara ku kuri uhora wibona uhagaze wenyine byantwaye igihe kinini cyane refuri kugira ngo mbone umutwe na- naha igitabo cyanjye kuko nashakaga kugi- kugiha umutwe uvugitse neza kandi ufite ubu- utanga ubutumwa buri mu gitabo cyanjye uyu mutwe maze kubona naranezerewe cyane kuko numvise ubutumwa nshaka gutanga mu gitabo bujyanye n'uyu mutwe uvuga ngo ukuri guteye inkeke ku kuri Mm. ariko nanone ubwo rero noneho ntabwo urambwira ntabwo urambwira ukuri uko ariko mu by'ukuri
ndacyakomeza Mm.
nanjye w'umunyarwanda noneho yewe umunyarwandakazi yewe wavuye muri soci- o- o- wakuriye muri sosiyete nyarwanda umwana w'umukobwa wi- wavutse akavukira mu gihugu kimeze nk'u rwanda ukisanga uri mu gihugu kimeze nk'u rwanda kandi u- u- uka- ukakibamo uko kimeze kigakomeza kimeze gutyo Mm.
um, sosiyete nyarwanda nagira ngo nkubwire uh, jeffrey cyangwa se mbwire aba- abatabizi yenda kuko wowe uri umunyarwanda wenda ibyo mvuga urabyumva Mm.
dufite ikibazo cyo kudakunda kuvugisha ukuri ukuri uga ukuri umunyarwanda usanga akenshi yaraguhinduye uko yifuza ko abantu bamubona Aka- akumva ko uko nguko ariko kuri noneho ukuri nyakuri ugasanga ntikuvugwa ugasanga gucishwa inyereramucyamo nk'uko ah, ah, abantu ba- babivuga Mm.
ugasanga ukuri kwabaye uko umuntu ashaka ko bamubona noneho ugasanga uratinya kuburya ukuri nyakuri noneho rero wa wundi urenze u- ukoze icyo bita irengayobora akavugisha ukuri usanga ari we uhawe akato
bikaza Ubwo kubamo rero guhagarara wenyine kwa kundi wavugaga akisanga ahagaze Ugaha- wenyine ugasanga uri- ukibona uhagaze wenyine uko niko kuri guteye ubu- ubu- guteye inkeke ku kuri ni uko iyo uhisemo kuvugisha ukuri u- u- u- usanga usanga wisanga wenyine uko niko gu- gu- gu- kuri guteye inkeke ku kuri sinzi niba wa- wabyumvise sinzi niba ubyumva nakurikiye ndatekereza yuko wumviseho gakeya avuga icyo utumva uraza ko Nako- ukomeza umbaza nakurikiye nizere ko ah, aba- abanyarwanda bavuze muri rusange atari bose ariko muri rusange ari ibijyanye n'u- n'umuco oh, u- ugaragara cyane ariko mu by'ukuri atari bo none se iki gitabo Nibyo- ko usomye Mm, nibyo ubona uvuga ego nibyo ibyo- ibyo uvuze kandi hari n'igihe usanga bafite n'impamvu nazo umuntu ashobora kumva reka dukomeze ikiganiro ubwo wenda byose turagenda tubigeraho Mm. nagira ngo nkubaze iki gitabo naragisomye nsanga harimo ah, ibintu byakubayeho ukiri umwana aho wajyaga gukina ah, na- n'abavandimwe bawe ibintu ufite imyaka mike cyane rwose wibuka ibintu byinshi byagiye biba watangiye gutekereza ko uzandika iki gitabo ryari ku buryo ibyo bintu byose ukomeza kubyibuka ukiri umwana wari uzi ko uzandika igitabo wagize eh, igitekerezo cyo kwandika igitabo ari uko ah, ibivugwamo nyuma bisa n'ibiremereye bikubayeho ni ryari
iyi yewe oya ntabwo navuga yuko natangiye nkiri umwana ko- ntabwo nari nzi ko nzandika igitabo mu by'ukuri
Mm.
Nte- ariko ah, navuga ko igitekerezo cyo kugira cyo gushaka kwandika igitabo nakigize eh, aba- abantu bashobora eh, bashobora gutangara kuko nakigize mbere na- na mbere yari amahano yako- yakozwe muri jenoside yadukorewe muri jenoside na kubera uko kuri ah, cyangwa se uko gu- ko- guhagarara ku kuri natangiye na mbere y'icyo gihe ah, ariko ntibimpire ah, kandi mm, muri make aho ngaho icyo gihe nibwo natangiye kugira gutekereza ko nshobora kwandika igitabo ndetse n'abantu bari ba- ba- banzi n'abantu bari ba- banzi eh, n'umu- n'u- n'umuntu n'umugabo twuzura cyangwa umusore twuzuraga ab- benshi cyane bajyaga bakunda kutubaza bati muzandika igitabo cya- ryari urumva nubwo bwose navuga ko nari nkiri mutoya icyo gihe mbere ya ya- ya jenoside ariko nari maze kugira kugira ah, experience y'ubuzima ah, iremereye ku buryo numvaga nshobora kuzandika igitabo Mm. hari Mm.
hari- hari ibintu uvuga muri iki gitabo bitandukanye byerekana yuko eh, usa n'uwagiye uhemukirwa n'abantu utakekaga yuko byakabaye urugero nko mu gice cya karindwi wise apocalypse cyangwa akaga uragira uti nahamyaga ko ingabo zawe ziri buze kuturwanaho mu gihe gikwiriye ariko naribeshye nyuma y'amasaha make nabonye imodoka y'ingabo zawe igiye ziratureka ngo dupfe maze uravuga uti sindigera numva mpemukiwe ku rugero rukomeye nk'uwo munsi nanone mu gice cya cyenda wise total unexpected cyangwa se bitakekwaga na gato ugenekereje mu kinyarwanda uravuga uti eh, uvuga ukuntu wari ufite imyaka cumi n'umwe wagiye koga mu kiyaga mu kivu umupira wari wambaye ugufasha kureremba ukadohoka ugatangira kurohama umuzungu wari hafi aho yaje koga aho kugutabara akaguha inkwene nategereje kureba ibikubaho kugeza igihe umuntu witwa mukabadege yaziye sindi bubikomeze ibyo ngibyo n'ibindi n'ibindi birimo mu gice cya cumi na kimwe ngira ngo aho uvuga ku bantu mwitaga inshuti zanyu wowe n'umugabo wawe barimo witwa aniseti barimo paul barimo lena bagiye babahemukira mu buryo butandukanye ntari buze gusubiraho kuko eh, ni birebire ariko mu buryo navuga ko eh, buremereye ibi bintu byose byakugizeho ngaruka ki mu mibereho yawe mu buzima bwawe
Ah, umva ibi ibi bintu bya mu by'ukuri ya, watangiye ngiriye kuri biriya bya oni oni ah, ni eh, iri experience ya oni vrema yara ya- ya- ya- yarantromatize cyane kuko buriya eh, nari narahunze nari narahunze ndi i burundi ariko naje kugaruka i rwanda Um, icyo gihe ndi- ndabyibuka n'igihe imishyikirano bavuga ko irimo tubona ibintu bi- bisa n'ibigenda neza ariko rero icyo nashakaga kuvuga kuri oni ni uko nu- eh, niba wibuka haba eh, umujyi wari wuzuyemo imodoka za oni ku buryo umuntu ya- yazireba yewe ntekereza yuko oni yatumye n'abantu bapfa benshi kurenza abari gupfa mbere kuko nk'ubwo gihe na- niberaga i burundi nashoboraga no gusubirayo ariko wabonaga izo modoka ukavuga uti aba ba i- i- i- i- force zawe ni zuzuye muri uyu mujyi nta kuntu zitazaturinda nta kuntu batazaturinda ukumva biguhaye icyizere hanyuma rero igi- icyo gihe aho twari turi muri saint paul igihe bari bamaze gukoranya abana b'abahungu barenga ijana bari mu magana babashyize ku murongo bagomba kujya kubica ngiye najya kubona nkabona imodoka ye- ya- ye- ya- itwaye abasirikari bawe ni iraje numvise umutima usubiye mu nda usubiye mu gitereko ndavuga nti imana ishimwe cyane ntabwo tugipfuye
Mm.
ariko mbonye oni yigendeye nyuma y'amasaha ishyano ryose yahiriwe umunsi wose ngiye kubona mbona iraturetse abapfa bara- barabatwara bara- barabica ntiba- ntibabagarura nibwo numvise ncitse intege ibyo bikaba bijyana no gusa n'ibyo by'uwo mu- muzungu wandeberaga ndohama Ah, ntacyo bimu- ntacyo yitayeho kandi yari yambaye ubusa yari yambaye ubusa ntabwo yagomba kwambara imyenda ngo aze andohore yari akiva mu mazi ariko yishimira kumbona ndi gu- a- a- ku- ku- kureba uburyo mpfa
Mm.
ni byinshi
Mm.
n'abo ba paul n'abo ba rena n'abo ba aniseti bari abantu nari nibwiraga ko ari inshuti burya reka nkubwire reka nkubwire jeffrey um, burya gihe- hari igihe uhemukirwa n'umuntu ah, uta- uta- utari witezeho ikintu ukavu- ura- u- icyo gihe uravuga uti ntacyo u- n'ubundi uyu nguyu ntabwo nari nte- nari mutegerezeho ikindi iki- ikintu kinini ariko iyo uhemukiwe n'umuntu wizeraga n'umuntu wibwiraga ko ari uwawe icyo gihe biragukomeretsa nanjye navuga nti byarankomerekeje wenda oni ntabwo ya- ba- bari abantu banjye ariko oni kamemu yari yaraje ari cyo kintu ije gukora mu rwanda tuzi ko yaje kutu- kuturinda ntabwo twari ntabwo niyimaginaga ko ishobora kuturebera dupfa ngo yigendere isige idusige nk'uko twari tumeze icyo gihe Mm.
Bya- byarankomerekeje narakomeretse nagize deception ariko noneho bigeze kuri aba bantu wabuze aba bantu baj- nari ni- ni- najyaga nibwira ko ari inshuti abantu cyane cyane muri aba bantu harimo abo ah, i- iyo na- na- na- donc urumva ko nagize ibyago mpita mbirukiraho kuko numvaga ko ari inshuti kuko numvaga ko ari inshuti nshobora kwitabaza igihe ngeze mu bibazo ariko ah, uko babyitwayemo byarankomerekeje
Mm.
byarankomerekeje nibwo numvise yuko koko ndi jyenyine
Mm. ibyo nibutsa yuko ari ibiri mu gitabo cyawe tukivuga uko wacyanditse atari ibitekerezo by'ijwi ry'amerika cyangwa se ko hari icyo twavugaho ngo tuvuge niba baraguhemukiye cyangwa bataraguhemukiye ni inkuru yawe wavuze mu kanya gato turafungura imirongo ya telefone kugira ngo abanywanyi b'ijwi rya amerika baze kugira icyo uruhare bagira muri iki kiganiro nabo bagira icyo bakubaza cyangwa se icyo batwerera ariko nagira ngo nsubire nanone ku kintu cy'ingenzi uvuga muri iki gitabo ari nacyo inkuru zose zindi uvuga zubakiyeho uragira uti nk'umukobwa muto w'umututsikazi wakomokaga mu muryango wahemukiwe n'abahutu kumara igihe kirekire gukundana n'umuhutu ni ikintu inshuti zanjye n'umuryango wanjye batatekerezaga ko nakora ugakomeza ugira uti nahagaze jyenyine ubwo narengaga umurongo ngashaka umugabo w'umuhutu hatitawe ku makimbirane ahoraho n'urwango ruhora hagati y'amoko yombi imbaraga ubushake bwo kubikora no kugambirira kudatezuka uko kwiyizeza uko gukomeza umutsi wabikuraga he icyo gihe byari bishingiye kuki muri icyo gihe no muri iki gihe
umva imbaraga imbaraga ntekereza ko nazikuye kuri ku burere nahawe n'ababyeyi ntekereza yuko ibyo nabyo birimo cyane cyane hari umubyeyi wanjye nkunda kugarukaho papa papa umbyara usibye ko wenda yari n'umukirisitu ariko kuba umukirisitu ntabwo bivuga yuko otomatikuma yagombaga kuba ari umuntu wenda w'intangarugero cyangwa iki ariko hari hari indangagaciro umubyeyi watubyaye yari afite ebyiri nasubiramo indangagaciro yo kuvugisha ukuri n'indangagaciro yo ku y'urukundo izo zombi zaramfashije mu buzima ntabwo nibuka aricaza hasi ngo ambwire ngo jya ukundana cyangwa se jya uvugisha ukuri ariko narebaga ibyo akora narebaga ibyo akora narebaga ubuzima abaho nkabwadimira ntekereza ko nanjye bwanjye mfuruwansaga noneho navuga ngo amvironoma nakunze kubaho mbana n'abantu abantu bari pozitifu abafaransa baravuga ngo dimwa kiti ante jotodire kitiwe kandi nibyo koko nibyo mbwira uwo mugendana nzakubwira uwo uriwe ku bana ari mfite mu buzima bwanjye umubyeyi nk'uwo nguwo warangwaga n'urukundo akarangwa no kuvugisha ukuri umaze kubivuga neza ko twaraciye umuryango wanjye wari warakorewe ubwicanyi cyane twakunze kwibasirwa n'uyu munsi turacyibasiwe kurenza navuga ko twibasiwe kurenza abandi ndumva mbivuze ntaba mbaye nka wa wundi uvuga ngo umugabo mvuga anyagiranwa n'abandi atigwe naboze ariko natekereza yuko muri uko kwibasirwa dukunze kwibasirwa kubera uko kuri dukunze guhagararaho abantu abanyarwanda badakunze gushaka kumva ugasanga rero tugenda tukuzira kuba rero naragize ayo mahirwe yo kubyarwa n'umubyeyi wamye ahagaze ku kuri kandi nkabona afite urukundo noneho nza no gukundana n'umusore nawe wari ufite izo ndangagaciro indangagaciro zo kuvuga ukuri no kudahengama no kudakunda kujenerariza ngo niba umuhemukiye abone yuko avuge yuko ari ubwoko bwose bumuhemukiye mu by'ukuri gukomeza ukaba muri amvironoma nk'izo noneho mfite n'abavandimwe ntabura kuvuga mfite abavandimwe ntabura kuvuga hari umusaza wanjye mutoya niwe muto iwacu yitwa ben ariko um, nubwo bwose ari we muto agira twese niwe tu- tugisha inama bene rero jewe twarakuranye nakuze ku kubera ko twenda kungana niwe dukurikirana ni umuntu eh, nafa- eh, tumaze gukura nafashe nka role model wanjye kubera ukuntu ari umuntu uho- u- nabonye uhora mu kuri uvugisha ukuri kandi u- wafashe wa- wakuye za ndangagaciro kuri papa z'urukundo Mm.
nko gukunda abantu atarobanura amoko icyo kintu urabona mbese muri make nshatse kugusubiza nta nubwo ari bene gusa mfite n'undi witwa simeo nawe ufite izo ndangagaciro mfite a- a- na- na- nagi- na- nabaye muri ambi- burya ambironoma ubayemo irakwenfuruwansa numva aho ngaho ariho naba narakuye imbaraga ariko jeffrey nda- ndashaka kuba- kwisegura Mm.
ntabwo nshaka kuvuga yuko ndi ndi umuntu w'igitangaza nanjye mfite amadefo ariko hari ibintu umuntu aba yiyizi ushobora kuba ufite defo ariko ukavuga uti iki ngiki nkiyiziho Mm.
nkunda kuvugisha ukuri oya nibyo Urakoze.
Eh, nibyo byo uvuga nanjye iki kibazo nari ngishingiye ku byo wanditse mu gitabo ngira ngo nabanje no ku- kubivugaho nubwo bi- biri mu cyongereza eh, nabigerageje kubishyira mu mu kinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ku murongo mu rwanda no mu burundi twabagejejeho tugitangira ijana na kane n'ibice bitatu na metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri eh, ku mirongo migufi tugeze mu mwanya wo kwakira telefoni nk'uko nabikubwiye iki kiganiro ntabwo ari icyacu twenyine dufite alexi na norbert duhere kuri alexi kaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
kakoze cyane ye ni igitekerezo ni ikibazo utubwira aho uherereye ukomeza ku ngingo
ni ni nk'igitekerezo Mm.
mberereye i kigali mu rwanda mu murenge wa ndera kuri naje kubashimira ku butumire mwadutumiriye ni nk'igitekerezo nagomba kugira ngo nange mbona abantu benshi bagira baza abo ngabo bakajya bavuga ibintu bimeze nk'ibyo afurika yaba nzima kandi n'abanyarwanda tukabana neza
Mm, ni ukuvuga rero uravuga uti umutumirwa iyo ngingo umutumirwa arimo kuvugaho eh, abantu bakwiye gukomeza kuyivuga bakwiye gukomeza kuyiganiraho
ibyo nibyo nibyo byari bikwiye mu banyarwanda bose n'abanyafurika Mm, ku buryo utago ukagombye kubona umuntu ngo mubonemo niba umuntu yaraguhemukiye ngo mubonemo muri sosiyete yose ku muntu wese usa n'abandi waguhemukiye ngo babonemo ushushime ahubwo twese twese tugoye kujya dukundana nk'abanyarwanda tugakundana nk'abanyafurika n'umuntu yaraguhemukiye akaba yahanirwa icyaha cye ko yaguhemukiye ariko ntubishyire mu gatebo umushyire mu gatebo kamwe n'abandi bose urakoze fis alexi ugire umunsi mwiza aho ngaho indera mu rwanda
murakoze nayo ndabashimiye cyane reka twakire na habakubaho norbert
Hano yego norbert turakumva uherereye he
eh, ndi Buyoga yego ye ibuyogaho ni ni mu majyaruguru y'u rwanda
eh, mu karere ka Rulindo yego ye komeza
eh, dushimire uwo mumama uburyo igitabo cye yacyanditsemo neza Mm.
kandi ni byiza kuba ya- ese hari n'ikindi kibazo nshaka kuba nanamubaza ese arakumva icyo gitabo icyo- icyo gitabo umuntu ashobora kugikura hehe kivuga ku mateka y'u Rwanda
I- yego arakumva reka gusubize guma ku murongo
yego Eh, na- namwumvise ah, ngo yitwa norbert eh, norbert habakubaho yego Ah, ah, norbert urakoze cyane eh, kubaza icyo kibazo igitabo ah, sinzi niba mushobo- mu- mujya mubona ibintu biva kuri amazone kuri amazone kirahari cyitwa Mhm.
the terrible truth about the truth cyanditse mu cyongereza
yego Eh, the terrible None- truth eh.
about the truth nacyanditse nkoresheje izina ryanjye akazina ah, ema ema ke ema ke ema ehe ni ni e m m a k ni k Oh.
e ni ni k k a y
aha
we none se ik- ikindi kibazo
kandi Hello?
ushobora no kuza kwandikira eh, kwandikira Geoffrey Je- Geoffrey namuha eh, link yacyo akayikoherereza
yego rero ikindi ikindi kibazo
yego Halo?
yego Eh, ubumwe ndakumva bw'abanya- mubona u- ubumwe- ubumwe bw'abanyarwanda u- ugendeye no kuri icyo gitabo ubona bugeze hehe uko ubitekereza
Mm. icyo ni ikibazo gikomeye cyane
eh eh nibyo
ubumwe Eh, bwa- bw'aba- nukuri.
ubumwe bw'abanyarwanda ubwo ndumva iyo uvuze ubumwe mpita numva no kwiyunga Ah, hari iki- icyegeranyo ah, numvise ngo kigeze gusohoka niba ari mu bihumbi bibiri na na na na gatatu ni Na ibihumbi rimwe.
bibiri no- na rimwe cyakozwe mu bihumbi bibiri eh, cya- cyanditswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo cyakozwe gishyirwa hanze ngira ngo mu bihumbi bibiri na rimwe niba nibeshye ehe cyavugaga ko ngo mm, hari aho bigeze gutangaza Ah, yuko oya ntabwo ari ah, ibihumbi bibiri ni ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe
ah, twari okay.
tubishyize inyuma cyane Byari n'ejo bigiye bundi inyuma rwose cyane.
Eh, icyo gipimo rero cyaba cyarageze ngo ku rwego rwa ku- ku- ku- ku- kuri purusa mirongo cyenda na kane eh, n'ibice birindwi
Eh, n'ibice ubwo ni hafi mirongo cyenda na gatanu Mm.
ikintu na- nabwira ah, norbert ni uko igi- Ge- umva igipimo cy'ubwiyunge ushobora kumbaza utese u- i- icyo gipimo uremeranwa nacyo ko koko ubwiyunge ubumwe na- no- n'ubwiyunge bugeze kuri- kuri icyo gipimo Eh, nshobora kuvuga nti nda- ni- ndemeranywa nacyo bitewe n'igipimo u rwanda rukoresha iyo rupima ubwo bumwe n'ubwiyunge nshobora kuvuga nti nibyo koko kuko mu rwanda mu rwanda cyakora mumbabarire si ugushaka ku- guharabika ariko jyewe mbona mu rwanda igipimo cy'ubu- cy'u- cy'ubumwe n'ubwiyunge bagi- bagikomfonda cyangwa bakitiranya n'igipimo cy'aho ubwoba bw'abanyarwanda bugeze kugira ngo bab- bavuge ibyo ubutegetsi bushaka kumva niba nda- ndashaka kwisobanura niba bafashe umu- umucikacumu wa jenoside pa- uh, uh, par exemple wiciwe bakamuhuza n'umuntu wamwiciye bati bati mubane akagira ubwoba bwo kuvuga yuko atabishaka cyangwa se ko bimuhahamura icyo gihe urumva icyo gipimo eh, ba- gihita kizamuka niba bamubwiye bati jya kuri televiziyo wemere ko wemeze ko ubu- wa- ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda bwabonetse ndetse ah, ufatane agatoki n'umuntu wakwiciye kugira ngo bigaragaze akabyemera kubera ko- bwa bwoba icyo gipimo gihita kizamuka kikagera mu bushorishori muri make rero ubwo icyo ndashaka kuvuga uracyumva jyewe ntekereza ko ubumwe ah, n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ntabwo tura- turabukozaho iki- ntabwo buracyari kure buracyari kure kuko igihe cyose umunyarwanda abanyarwanda batazahaguruka ngo babwizanye ukuri bavugishe ukuri bavuge uko amateka y'u rwanda yagenze batabeshya niho bya- jyewe kuri jyewe mbona ariho byagombye gutangirira icyo rero ikintu cyo kuvugisha ukuri ntabwo kiragera mu rwanda ntabwo abanyarwanda ntabwo abanyarwanda bari ba- ba- ba- sin- sinzi niba banaki- bari bana- banakigeze hafi igihe ura- ujya- ujya kubona ukabona umuntu arahagaze arahagurutse atangiye kuvuga ukuntu uka- a- amateka ati ah, agatangira kuvu- wamubaza ute se ibi ibibazo byakunze kuba mu rwanda by'ubwicanyi ese kuki abatutsi bakomeje kwicwa ati ah, byatangiriye ku bami abami batotezaga aba- abahutu barabicaga ba- ariko reka nkubwire tuvugishije neza a- a- amateka uko ari neza reka njyewe mubwire ko pa- papa umbyara yari umunyiginya u- ukomoka kwa ruganzu Ibite- ibisekuruza byacu biragenda bikajya kwa ruganzu urumva ni- ni- ni- ni mu bami ariko nkubwiye ngo papa yakubiswe ibyo biboko bavuga byakubitwaga abahutu na papa w'umututsi wo kwa ruganzu w'umunyigiri yarabikubiswe ariko ayo mateka ntabwo avugwa Umu- umutu- u- u- u- umututsi agahaguruka akakubwira ati wamubaza uti ziriya mfu eh, buriya bwicanyi bu- bwakorewe Abatu- abahutu muri kongo eh, byagenze bite akakubwira ati ntaho fpr ihuriye na buriya bwicanyi Ubw- bwarikoze se Uk- uk- ukibaza ese hari ubwicanyi buba agisida akisidante umuntu ashobora kwica umuntu par agisida bibaho kuki tudashobora kuvugisha ukuri niba abanyarwanda badashobora guhagarara ngo bavugishe ukuri bavuge amateka uko ab- yabaye nta nubwo bazagera kuri kuri rwa rwego rwo kuba rwa- bakwicarana hasi ngo basabane imbabazi zivuye ku mutima bazagere kuri ubwo bwiyunge warumbajije yewe niko mbibona eh, umbabarire rwose norbert niba tutabyumva kimwe Mm, nagira ngo aho ngaho kuri icyo wari uvuze cy'ubwicanyi na bwabaye muri Congo na FPR mvuge ko icyo ari igitekerezo cyawe bwite ah, ku ijwi ry'Amerika hano ntabwo tubafite ngo tuba- tubahe ijambo bagire icyo bavugaho ariko icyo ni igitekerezo cyawe bwite ntabwo ari igitekerezo cy'ijwi ry'Amerika reka twakire na Ndekezi Atanazi
yego murakoze halo Eh, Ndekezi Atanazi komeza
Eh, mwiriwe
gabanya gabanya Na- na- radiyo nagira yawe ngo- uhita unyarutsa ukomeze igitekerezo wihuse
yego murakoze cyane nagira ngo mbashimire ku umutumirwa mwadutumiriye yewe ndi mu rwanda kigali Mm.
Ah, nagira ngo mbaze umutumirwa Bo- kiriya gitabo gishobora kuboneka ahagana he ntabwo yenda niba ari yakivuzeho ntabwo na nari ndi ku murongo ariko nibwo nari yabivuze yabivuze gishobora kuboneka ahagana he yabivuze ko kiri eh, ku rubuga rwa interineti ugiye kuri amazon amazon ni urubuga rwa interineti rucururizwaho ibintu byinshi ushobora kugikomanda kikaza avuga n'uko Eh.
cyitwa ko cyitwa um, the terrible truth about the truth kiri mu rurimi rw'icyongereza ubwo sinzi niba afite Yego.
n'umugambi wo kuzagishyira mu kinyarwanda wenda Kandi, nabyo turaza Eh, kubimubaza nacyanditse ku mazina yanjye yitwa emma k ntabwo nacyanditse ku mazina yanjye bwite ni emma k yego
Mhm.
Eh, none Urakoze mu cyane.
kwandika icyo gitabo hari nk'ubushakashatsi cyangwa se urugendo shuri yaba yarakoze hano mu rwanda ngo amekingi shuwa y'ibyo yandika ne- n'imibereho y'abanyarwanda muri rusange apari yuko yaho igihe kigeze icyo ni cyo kibazo nagira ngo mubaze mbese igitekerezo ni cyiza umuntu wese yagiye igitekerezo ariko papa si yo kwandika icyo gitabo yayivanye he yageze kuri tere kugira ngo amekingi shuwa ko ibyo yanditse mu gitabo ari nabyo biri kuri tere hano mu rwanda nagusubize murakoze
yego nagusubiza kuri icyo kibazo urakoze cyane kucyimbaza Ah, o- eh, ntabwo ntabwo nigeze nza kuri tere yi- ya- ya- ya- gu- gukora ubushakashatsi kuko nta bushakashatsi nari nkeneye navugaga iswari navugaga amateka yambayeho yewe ntabwo mu by'ukuri ntabwo nigeze nandika kuri ku rwanda hari ah, naranabyanditse ah, ku ma- ku bantu babisomye nabyanditse muri epilogue nisegura ku basomyi yuko hari ibintu byinshi cyane ntanditse mu gitabo cyanjye cyane cyane nk'uburyo ah, nk'uburyo fpr iyobora igihugu cyacu yuko iyo ibyo bintu ibyi- ibijyanye n'ibyo ngibyo ntabwo ntabwo byafitingaga na tit- na- na- na teme y'igitabo cyanjye muri make rero iswari yanjye nayanditse ku buzima bwanjye jyewe nabayeho ntabwo nari nkeneye gukora ubushakashatsi Mm. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tunyarukire ku rubuga rwa facebook turebe ibyo mwanditseho uh, mukiza mashira hezron aravuga ati ubu ubwo ari umututsi wanditse igitabo avuga kuri jenoside ntutsi muramuha urubuga nyamara abahutu bamaze kwandika ibitabo n'ibitabo kuri jenoside yakorewe abahutu sindumva hari uwo mwatumiye mpereye kuri claude gatebuke uherutse gusohora igitabo kirimo ubuhamya bw'abacikacumu uh, biba- bibagiranye mwaba mwaramutumiye mukiza mashira hezron rero ndagira ngo uh, nkubwire yuko wibeshye cyane kubera ko u- uno rugero ugiye gutanga usanze ari na- ari nawe twatumiye ndetse no kuri icyo gitabo twakiganiriyeho ntabwo ijwi ry'amerika irobanura ah, abantu ku mpamvu izo ari zo zose nawe nucyandika tuzagutumira cyangwa se eh, nugira eh, ikindi kintu gikwiriye eh, kuganirwaho rwose ntabwo ntabwo duheza
aho nanjye nakwa- na- na- nakongeraho akantu Mm.
u- unyemereye Eh, Ah, komeza nagira ngo ah, uwo mugabo harya yitwa nde yitwa mukiza mashira hezron
Eh, mukiza ah, mashira hesironi nagira ngo namushimire ntabwo umuntu aba akeneye kumva ah, ibitekerezo ah, byiza gusa na- hari n'ibyo bita constructive eh, criticism ariko nagira ngo mumare aga- mumare impumu mumare impungenge igitabo cyanjye ntabwo na- ntabwo nanditse kuri jenoside ntutsi gusa igitabo cyanjye kirimo ibika eh, makumyabiri na kimwe ibi kananditse kuri jenoside ni iki kanise apocalypse N'igi- na- na- n'akandi kaka gatoya kitwa totally unexpected wenda kagendanye na na- na- na- n'ibyo ah, na wenda na three three long ah, t- ah, an an ending day cyangwa se an everlasting day ni ni utu- ni udu- na- na- ni ishapitire imwe nini n'utundi dushapitire duto tubiri nanditse kuri jenoside ibindi byose nabyanditse ku buzima nabayeho butari ubwa jenoside iyo jenoside ntutsi yavugaga Mm, nta Ah, ikindi nibutsa ni uko kandi ikitwa a- ashobo- bishobora jenoside no ku- bishobora no kumutangaza ko ar- aramutse asomye igitabo cyanjye ashobora no gusanga ah, a- ashobora no gusanga rwose harimo ibyo atatekerezaga kuko ntabwo nigeze mfata ntabwo nigeze nshaka ku- kuvuga i- abatutsi gusa cyangwa ngo n'abahutu narabavuze kandi ntabwo ari ngombwa ngo bavuge nabi kubera ko ndi umututsi hari abo navuze nabi ariko kubera ko bakoze bibi ariko n'abakoze byiza narabavuze rwose Mm.
nagira ngo mu- afite umutima mu nda Mm, Urakoze.
mm, ikindi nagira ngo mvuge ahangaha ni uko ntabwo ya- yavuze ngo jenoside ntutsi ariko ntabwo ariko biyitwa ni jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari jenoside ntutsi marcel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kandi n'umutumirwa ndamusohokije yewe ndi i kigali mu rwanda titire y'iki gitabo nkurikije uko nayumvise mu by'ukuri ukuri ni ijambo nakwita rigari Eh, na pirato byaramuyobeye abaza yezu ngo ariko ubundi ukuri ni iki bimuyobeye ku buryo ubu nanjye nshobora kumubaza ikibazo nti ukuri ni iki ibyo nkabihera ku byabaye mu myaka yashize ingabo za rps inkotanyi zimaze kubohora igihugu hari abaje bashaka kubohora no kwigarurira ubutaka basanze mu gihugu ku buryo byafashe umwanya utari muto perezida amera nk'aho agiye gutura iburasirazuba agabanya ubutaka ashaka ko abaturage bose basaranganya nta byo kuvuga ngo uri generali ngo uraje urafashe abo bantu bavuyemo abanzi be ba perezida ngo arabambuye ngo kandi bararwanye bamwe banatsibuka inka zabo so araza birakura birazamuka murabona igihugu cyari umusaka gitezwa imbere ibikorwa remezo ubuvuzi buteye imbere n'amashuri ariko uyu munsi dushingiye kuri titire y'iki gitabo ukuri abona kwenyegezwa mu bantu by'umwihariko muri twe mu banyarwanda ni ukuhe ukuri kutavugwa hanyuma icya kabiri ndagishingira ikibazo cya korona gishingira ku cyuriya muvandimwe we yabajije ngo igipimo cy'umuntu bw'ibindi ubona kiri hehe kigeze ku ki ngo ahubwo ngo wakabaye ibibazo ngo ubwoba mu banyarwanda buri kuki ako kantu ntabwo nagasobanukiwe neza sinzi ese ubona abanyarwanda tubaho mu bwoba ese ubona hari ibyo dutinya kuvuga kubera impamvu ese ubona tumeze nk'abakandanijwe cyangwa twidegenza hari ahantu ntabwo nasobanukiwe n'igisobanuro wamuhaye mbishinze ko hari abantu ubwo binjiraga igihugu bashatse kuza kumera nk'abihoreye perezida akunze no kwiga ko mu mbwirwaruhame ze avuga usa n'unyarutsa iminota iragiye yego ibyari byarabaye byari biteye agahinda ku buryo no kwihorera nta cyaha cyari kirimo ariko kuba batarihoreye akabibabuza bamwe bari bafite umugambi wo kwihorera bibera nk'aho babaye abanzi be ari nabo basubira inyuma bakarwanya ubutegetsi bwa fpr none mubyeyi emerance ndagira ngo nkubaze ukuri ubona kutagaragara ni ukuhe bwabwo buvuze abajije ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ati ahubwo iyo uvuga ngo ubwoba ikigero cy'ubwoba mubamo aho niho ntabwo nahasobanukiwe neza murakoze n'utwo tubazo tubiri
nagusubize muri make iminota ndabona yihuta
yatangiye avuga ukuri ati ukuri ni kugari ukuri ni iki ukuri nibyo koko ukuri ni kugari yewe nakwirimitsa ku kuri kwanjye nanditse mu gitabo cyanjye ni ukuri kujyanye n'amateka yanjye nabayemo nk'umugore w'umututikazi warongowe n'umuhutu niko kuri aho ngaho ibyo ni byo yewe niko kuri kwanjye nashatse kuvugaho usibye ko ukuri ni kugari ariko mu gitabo ni ibyo ngibyo navuzeho uti ukuri guteye inkeke k'ukuri wavugaga ni ukuhe ni ukuri kugendanye na nuko kuri ukuri kutavugwa ukuri ibibazo biri hagati y'amoko y'abanyarwanda bidakunze kuvugwa yewe ibyo ni byo navuze mu gitabo nk'umugore wari muri muri rorasiyo cyangwa se wari warashinganye urugo n'umuntu tudahuje ubwoko ibibazo twagiye duhura nabyo kubera sosiyete nyarwanda uburyo imeze uburyo yubatse ubwo kimwe ndagishubije aravuga ati ubwoba ushaka kuvuga ni ubwoba ni ubuhe bwoba ushaka kuvuga avuze ingero z'ukuntu umukuru w'igihugu ibyiza yakoze ariko abantu bagakora abantu bakaba banga bakabihera ntibabibone ikintu cy'ubwoba ikintu cy'ubwoba mu rwanda sinzi niba nagitindaho uwo muntu niba atabubona sinzi ubanza navuga ngo ubanza ntagira niba we butaramugeraho ashimira imana ariko ntekereza yuko ubwoba mu banyarwanda burahari kandi jyewe ndabubona iyo umuntu yiciwe jyewe simbica ku ruhande simbica ku ruhande iyo umuntu yiciwe agatinya kuvuga ko yiciwe akavuga ko umuntu we yagize agisida cyangwa se ko yishwe n'urw'ikirago ibyo ngibyo mbibonamo ubwoba ni nk'urugero natanga rutoya ndumva kubera ko ntashaka gutwara umwanya munini ndumva icyo cyonyine cy'ukuntu umuntu ashobora kwicirwa agatinya kuvuga ko yiciwe cyangwa se wakwicirwa bakagutegeka uburyo ugomba kubivuga kandi ukabivuga uko babikubwiye ibyo ngibyo nambaza ngo ni intanga ingero cyangwa ndashaka kuvuga iki araba yirengagiza ntabwo ndi bubwinjiremo rwose ambabarire reka reka twe kwinjira muri ibyo ngibyo no kubaza niba hari aho byabaye no gutanga ingero kubera ko umwanya ni mugufi twakire jean paul turakumva jean paul
yego nabandikiye nsaba kugira icyo mvuga avuga ku kijyanye n'abahutu n'abatutsi ariko nkibaza impamvu mu rwanda iyo bavuga ikibazo cy'amoko havuga abahutu n'abatutsi abatwa batavugwa icyo ni icya mbere icya kabiri ndagira ngo mubaze ikijyanye n'urugendo rw'ubwiyunge kuko wenda icyo sinkimbaza nk'ikibazo wenda njye nigiye mu kiganiro nyuma ariko ubundi iyo hari ikintu cyabaye nk'ikibazo cyabaye mu rwanda bisaba igihe kinini bisaba urugendo kuko urabona hashize imyaka ndakeka makumyabiri n'umunani ariko ni urugendo si ikintu cyakorwa mu munsi umwe makumyabiri n'umunani bigenze bite
makumyabiri n'umunani mu rwanda habaye ikibazo kandi ndakeka cyari gifitanye isano n'amoko urumva kugira ngo icyo kibazo gicike bisaba urugendo
reka reka reka gusubize reka gusubize yihuse dusigaranye iminota icyenda gusa kandi abantu baracyari benshi
icyo ngicyo uko abatwa ndashaka kumubwira yuko muri purusa zigize z'abanyarwanda purusa imwe yonyine niyo iroperezantwa n'abatwa ku buryo rwose nabo bambabarire abumva iki kiganiro bari mu bwoko bw'abatwa kuko ibibazo byinshi cyane bikunze kuboneka hagati y'abahutu n'abatutsi abatwa ntabwo bakunze kuvugwa mu bibazo byakunze kuba hagati y'amoko y'abanyarwanda niyo mpamvu wumva tudakunze kubavuga ikindi namubaza ngo ese muri iyo myaka makumyabiri n'umunani we arebye agashyira akavugisha ukuri abona iyo myaka makumyabiri n'umunani tugezeho abona ibyo tugezeho bishimishije muri urwo rugendo rw'ubwiyunge yewe iyo mbirebye ntabwo mbibona mbona nta bwiyunge mbona yewe bukorwa cyangwa se ibyakozwe byose yewe mbona byarakozwe nabi ntabwo wunga umuntu umutegeka byose buriya se byakozwe nabi
ntabwo ushobora gutegeka umuntu kubabarira bitamuvuye ku mutima ibyo ntabwo bishoboka ntabwo ariko wunga abantu igihe cyose bidahereye ku kuri ngo abantu basase inzobe nk'uko abantu basigaye babivuga babwizanye ukuri bemere uko ibintu bavuga amateka neza uko yagenze ubutabera butangwe ntabwo uzategeka umuntu ngo babarira ntabwo uzategeka umuntu ngo ngo kunda uwakwiciye ngo uvuge ngo niba abikoze kubera ko yagize ubwoba akaba abikoze uvuge ngo ubwo ngubwo hari ikintu yewe mbona rwose muri ubwo bwiyunge muri iyo nzira nta kintu mbona yewe cyakoze n'ibyakozwe byakozwe nabi ntabwo ariko ngewe mbona bidakorwa neza
nanone nshimangire ko icyo ari igitekerezo cyawe bwite ari uko ubibona ariko reka twibande ku gitabo hari aho uvuga uti kandi mu buryo bwumvikana amahitamo yanjye yari aherekejwe n'ingaruka zirimo ko jye n'umugabo wanjye duhagarara ku kuri ariko duhagarara twenyine urakomeza uravuga uti mu kuvuga ubuzima bwo kwigerezaho umugabo wanjye yabayemo ubwo yahitagamo guhagarara wenyine kabone n'iyo byaba bivuze gufungwa amezi atandatu nizeye mu by'ukuri ko iyi nkuru izatanga umusanzu ku bwiyunge bukenewe cyane hagati y'abahutu n'abatutsi ari uguhagarara ku kuri ugahagarara wenyine ari no guhagararana n'abandi kabone n'ubwo baba badahagaze ku byo wowe ubona nk'ukuri igitanga amahoro ni ikihe kuko ushobora kuba warahagaze ku kuri ariko mu by'ukuri ukumva warahungabanye nk'uko wigeze kuvuga uti narahungabanye ubu ngubu usubiye inyuma ukongera gutangira ibyo wakoze mbere wakongera kubikora
nabikora nabikora nubwo bwose byampungabanyije ariko ukuri ugahagararaho amaherezo uhura n'ibibazo ariko amaherezo kurakubatura wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye ukuri guca mu ziko ntigushye nshobora ibyo byo ukuntu twahagaze twahagaze n'umugabo wanjye ukuntu umugabo wanjye yakomeje guhagarara ku kuri kandi yari afite amahitamo yo kuba yajya ku ruhande rwa bene wabo akamererwa neza ntagire ikintu kimukoraho ariko agashyira ubuzima bwe hanze azi neza yuko bishobora kumuviramo urupfu kandi kenshi cyane yagiye asimbuka impfu kandi abyitwaramo neza ndetse mu bintu byatumye mba uwo ndi we ubu nkaba nta ibintu by'amoko byaramvuyemo niwe niwe wabinkuyemo ibintu byo gufata sinzi n'umuntu wigeze kubivugaho ibintu byo gushyira abantu mu gatebo kamwe anyigisha ko atari byiza kandi koko kubera ko nabonaga abikora nk'uko abivuga byaramfashije cyane noneho icyo kintu cyo kuvuga ngo ibyo nakoze nakongera nkabikora nk'uko nabikoze nabikora nk'uko nabikoze kuko ukuri nk'uko nari maze kubivuga nubwo bwose ugucamo uca mu bintu biremereye ariko amaherezo amaherezo ukuri kuza kukubatura tuvuge hari nk'abantu bagiye tuvuge nk'aho ngereye hano muri kino gihugu nk'urugero abantu bagiye bemera bagashakisha utuntu utu tesimoni bavuga tw'ukuntu impamvu bahunze for example bahise babona ibyangombwa ako kanya ariko ngewe mvugishije ukuri ukuri kwanjye gutuma ubuzima bwanjye buremera hano muri canada bumbera nabi ariko abo bantu harimo hari nk'igihe for example wajyaga kumva ukumva ngo kanaka bamureze bamureze kubera yuko yabeshye ukajya kubona ukabona ibintu biramugarukanye ariko ngewe kuko mba naravugishije ukuri ntabwo nta kintu gishobora kungaruka ukuri kuranga ku kwidefanda ukuri kuranga kugera aho kukakudefanda byanze bikunze niyo mpamvu ngomba nshobora ndamutse mbonye shanse nakora ibintu nk'uko nabikoze ntabwo nahindura madame emerance kayijuka amasaha ntabwo atubaniye hasigaye umunota umwe gusa ngo ikiganiro kirangire ariko mu masegonda make kuki abantu bagomba gusoma igitabo cyawe ni iyihe mpamvu wumva abantu bakwiriye kugishaka bakagisoma
igitabo cyanjye abantu bakwiriye gushaka bakagisoma kuko ntabwo kimeze nk'ibindi bazabonamo ubutumwa batigeze basoma mu bindi bitabo bazabonamo akenshi abanyarwanda iyo uri umunyarwanda wo mu bwoko bw'abahutu wandika umuntu ashobora gusoma igitabo cyawe akamenya ubwoko wari urimo iyo uri mu bwoko bw'abatutsi akenshi abantu bakunze dukunze kubogamira tugahengamira ku bwoko tuvamo ariko igitabo cyanjye umuntu uzagisoma azabonamo ibintu byinshi cyane bimwubaka nk'uko amaze kubona amakomantere meza cyane kandi ava mu bantu b'amoko yose ambwira yuko kuva bagisoma cyabubatse ndetse bumva hari ikintu byongereye ku bwiyunge urakoze cyane madame emerance kayijuka twavuganaga uri muri canada tuvuga ku gitabo wanditse ukuri guteye inkeke ku kuri ukomeze kugira umunsi mwiza nshimire n'abandi bose bari baduteze amatwi n'abagize uruhare muri iki kiganiro ari ku buhanga bw'ibyuma na nadia ataha wamfashije kubagezaho iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma